iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu muri uyu mwanya muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ni umwanya w'ikiganiro murisanga ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika ntongere mbaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi ku wa kabiri wa buri cyumweru ni umwihariko w'abagore n'abakobwa kuri radiyo yanyu ni umunsi rero turaba turi kumwe n'umunyarwandakazi ivete nyina w'umuntu turareba ibijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa mu kumutegurira ejo heza hazaza umukobwa n'umuhungu barareshya imbere y'amategeko uburenganzira bwabo burangana ariko se muri sosiyete byifashe gute bafite amahirwe angana ni izihe nzitizi mbese umukobwa ahura nazo by'umwihariko mu burere bwe cyangwa se mu myigire ye ni iki gikomeje kumubera intambamyi zimubuza kugera ku musaruro cyangwa se ku rwego nk'urwa musaza we ikibazo rero gihagaze gute harabura iki hakorwa iki muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara umusanzu wanyu urakenewe muri iki kiganiro n'abatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu ni umuyobozi w'umuryango save the generation ivete nyina w'umuntu uraho neza urakomeye
uraho neza urakomeye yego nuko ni byiza ikaze ku ijwi rya amerika ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye ijwi rya amerika ndetse n'abakunzi bayo
urakoze cyane
wabanza se muri make ukatubwira umuryango save generations uwo ari wo n'intego yawo nyamukuru
yego murakoze umuryango save generation organization ni umuryango nyarwanda utari uwa leta duharanira iterambere ry'umwana urubyiruko n'umugore intego zacu ziri muri icyo duharanira mu iterambere ry'umwana urubyiruko n'umugore ni umuryango watangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu tukaba dukorera muri mu byiciro bitandukanye dukora ibikorwa bitandukanye birimo iby'uburezi ibyo kwita ku mwana mu iterambere rye ibyo kwita ku iterambere ry'urubyiruko ndetse n'umugore ibyo ku ubuzima cyane cyane twibanda ku buzima bw'imyororokere ndetse no kuringaniza urubyaro ari ku bana b'abakobwa n'abahungu ndetse no ku bagore n'abagabo ndetse n'ibyo kubungabunga ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ikirere yego ni byinshi ubwo reka tufatemo nka bimwe turebe cyane nk'ibijyanye n'umwana w'umukobwa mu bijyanye yenda mushobora kuza no kutubwira n'ibyo bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuko nacyo ni kimwe bakeneye kumenya mu ntambamyi bahura nazo nacyo kirimo none iyo murebye mwebwe muri uwo muryango wanyu musanga uburere bw'umwana w'umukobwa muri rusange buhagaze gute
murakoze uburere bw'umwana w'umukobwa uko buhagaze twebwe uko tubibona mu muryango save generation organization uburere bw'umwana w'umukobwa bunajyana si uburere gusa tureba ku mwana w'umukobwa ahubwo tureba umuryango mu muryango uburere butangwa mu burere bumeze gute buhabwa nde harimo n'umwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu nubwo ndabashimira yuko n'umwihariko wabaye ku mwana w'umukobwa Ah, uburere bw'umwana w'umukobwa buba bushingiye ndavuga ku bi- ku bisanzwe bibaho ku muco nyine umwana w'umukobwa uburyo arerwa bijyanye n'uko umuco nyarwanda umeze bijyanye um, n'uko uh, hari uburere ahabwa mu ishuri hari uburezi ahabwa mu ishuri mu muryango ndetse no muri kominote cyangwa mu rusisiro ahaba aho hose ah, harimo uburere bubasha gushyira ku cyerekezo umwana w'umukobwa kandi aho hose mu bikorwa dukora muri mu- mu- aho hose umwana w'umukobwa abasha kubonera ubu- uburere ah, ni nako hose dukorana naho ndetse hari n'uburere akura mu i- mu idini cyangwa mu itorero usibye mu muryango aho avuka usibye mu itorero no mu ishuri no muri kominote muri rusange yego none iyo murebye mwebwe musanga ab- aba bana barerwa kimwe tuvuge uvuze uti babona uburere mu idini mu muryango mu ishuri aho baba mubona hakurikije umuco mubona abo bana bahabwa uburere eh, bu- bu- bumeze gute hari aho mubona umuco ushobora kuba wababam- wababatambamira ukababera intambamyi mu- mu bijyanye n'uburere mutwihanganire umutumirwa wacu telefoni ye igomba kuba icitse turongera tumuhamagare hanyuma ah, tuganirire atubwire ibijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa cyane cyane n'ubwo barera n'abana b'abahungu ariko namwe nk'uko nabibabwiraga mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu mutange umusanzu muri kiganiro radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Ah, tugiye gukomeza kubaganirira ku bijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa ariko mutwihanganire gatoya umutumirwa wacu abanze agaruke ku murongo
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da.
Ndiyo Eh, bugo.
ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe eh, twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La benevolencia royal.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Ah, telefoni yari dubereye intambamyi ariko umutumirwa wacu arongeye haragarutse Ah, ivete na kubazaga ibijyanye n'uburere bw'umwana mu muryango mu idini aho aba Ah, wavuze ko ahanini bishingira ku muco hari aho mubona bishobora kuba uwo muco wabangamira yenda umwana w'umukobwa mu bijyanye n'u- n'uburere ahabwa buba butandukanye n'ubwa musaza we
yego cyane murakoze ah, i- dushingiye ku ku isoko y'aho uburere buturuka nk'uko babivuze kandi nk'uko nabivuze yuko kenshi uba usanga isoko yabyo ari mu muco yego bigira intambamyi cyane ah, ku- ku- ku bigendanye n'uburyo bw'imirire y'umwana w'umukobwa ndetse n'ibikenewe kuko umwana w'umukobwa tubona ari umwana uyu munsi niwe mubyeyi w'ejo niwe muyobozi w'ejo niwe uzafata inshingano ejo rero rimwe na rimwe uba usanga umuco ubasha kumubera inzitizi zo kubaka we ubwe kugira ngo abashe kuba uwo sosiyete cyangwa se uwo u- umuryango cyangwa igihugu cyifuza ejo ndetse usibye no kugera ejo no mu buzima bwa buri munsi hariho nk'aho wenda umuco w'umwigisha kwifata uwumwigisha uburyo bwo kwitwara uburyo bwo kuvuga cyangwa gukora ariko rimwe na rimwe wagera mu buzima busanzwe bwa buri munsi ugasanga birakwiriye yuko aba u- ubasha kugira uruhare aho abasha kuvuga aho abasha gusobanura icyo yifuza aho abasha um, ku- guhitamo icyo ashaka kandi akagikora sinshatse kuvuga yuko hataba amahitamo mu muco wacu arimo umwana w'umukobwa afite guhitamo ariko rimwe na rimwe hariho uko umuco ubasha kumuzitira mu buryo bw'imyifatire mu buryo bw'imyitwarire mu buryo bwo guhitamo uwo yifuza kuba cyangwa icyo abasha gukora Ah, rimwe na rimwe bibasha kugira ah, ah, aho bibasha kuzitira umwana w'umukobwa aho umuco ufite icyo uvuga uburyo bw'imyitwarire y'umwana w'umukobwa ntago wenda ni urugero ntavuga asakuza ntavuga ntago yitwara gutya ntago akora gutya ariko ugasanga rimwe na rimwe mu buzima bwa buri munsi hari icyo nawe ah, ah, mu ruhare akwiriye kugira arakwiriye yuko abasha nawe kugira uruhare abasha kuvuga abasha gukora nk'uko mugenzi we w'umuhungu nawe abasha gukora abasha kwiga ikoranabuhanga akagira uruhare abasha kwiga imyuga itandukanye abasha kuba umuyobozi ni na byiza yuko dufite igihugu giteza imbere umwana w'umukobwa gishyira imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa icyo tukibona kigira uruhare rukomeye ndetse rwo kugira ngo eh, n'icyaba ari ikintu cyose cyangwa umuco wose waba usigaza inyuma umwana w'umukobwa abashe nawe kuza imbere ariko kuko ari ikintu umuntu aba yaravukiyemo yaragendeyemo uba usanga impinduka cyangwa iterambere ryose ni urugendo n'impinduka yose ni urugendo nubwo ibyo bigihari ariko haracyari ah, urugendo rwo gukora kugira ngo n'umwana w'umukobwa agere ku kigero ah, gifatika nk'icya mugenzi we w'umuhungu ari mu ifata ry'ibyemezo ah, ry- ry'ibijyanye n'ubuzima bwe ku giti cye ari mu guhitamo icyo ashaka gukora cyangwa kwiga ari mu guhitamo ubuzima yifuza kubamo cyangwa n'ibindi ni urugendo ariko ubona ko ah, ha- izo nzitizi zikigaragara turaza ku- bigaragara mu buzima bw'umwana w'umukobwa Ye, turaza kureba ubwo yenda uko mubafasha kugira ngo izo nzitizi bagende bazirengaho ariko nk'uko ikiganiro muri isanga ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika nagira ngo tubibuge ku murongo wa telefone Ah, tubanze twakire twagira yezu marcel uranyumva marcel
ndabumva neza mwiriwe murakomeye wiriwe turakomeye nawe umeze neza
Eh, nanjye meze neza koko nk'uko ubivuze nitwa Marcel mperereye mu Rwanda hano mu mujyi wa Kigali yego igitekerezo rero cyangwa ikibazo umutumirwa wacu yego
icyo navuga rero ku bijyanye n'uburezi bw'umwana w'umukobwa mu rwanda buri wese burya ijya kurishihera ku rugo ni ukuvuga aho umuntu aherereye hari intambwe imaze guterwa ku buryo usanga urebye mu myaka yashize n'uko uyu munsi bihagaze biratandukanye cyane uyu munsi ubona ko hari ukuntu umwana w'umukobwa yizihiwe kubera ko abakobwa bagira ubuzima bwabo bwihariye iyo umwana w'umukobwa yagize ikibazo kimutungura usanga ku bigo by'amashuri hari ibyumba byahariwe abakobwa bibitaho mu gihe yatunguwe na bimwe by'ubu- by'ubuzima bwabo bw'umwihariko ariko aha ngaha nkabu- nkabaza uyu mutumirwa ikibazo usanga hari imiryango cyangwa se amasosiyete avuga ko arengera inyungu z'umwana w'umukobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange ndetse na leta hakaba uburyo igerageza kugabanya imisoro ku bijyanye n'ibyo igitsina gore gikenera by'umwihariko ariko baba bashaka ku- kwibanda ku abana bakiri mu mashuri badakorera amafaranga ariko ugasanga ibikoresho bakenera biracyahenze noneho umwana uturuka mu muryango ukennye cyangwa se nk'iyo mu cyaro hatazwi niba umuntu afite sosiyete ukabona ikorera mu gice runaka ariko ahandi itahagera ugasanga ba bana ya mahirwe ntabageraho bakorana bate bakorana bate n'inzego zindi zitandukanye ku buryo eh, mu ntara hose mu gihugu hose mu mirenge mu midugudu hose buri mwana w'umukobwa ahari ku buryo amenya uburenganzira bwe igihe buhutajwe ku buryo amenya aho yabariza bakorana bate na- n'abayobozi mu nzego z'ibanze hanyuma icya kabiri uyu munsi ubona ko hariho abangavu benshi baterwa inda mu guterwa inda benshi bagaheba amashuri uretse ko wenda leta ibafasha rimwe bamara kubyara bagasubira ku mashuri ariko hakaba hari n'uburyo nanone bwo kuboneza urubyaro hari ubukangurambaga bwigeze kubaho bw'uko abana b'abangavu niba baboneza urubyaro icyo gihe bafatirwa umwanzuro nande umwana w'imyaka cumi n'itandatu cumi n'irindwi w'umukobwa kuko amatorero atigisha agakingirizo no- no- no kuboneza urubyaro amatorero amwe- amwe n'amwe atabyemera ariko nanone kubona abana benshi bavuye bagata amashuri nabyo si byo burya niyo agiye kwiga afite umwana kiba ari igikomere kuri we no ku muryango muri rusange bakorana bate n'inzego ku buryo umwana wakanguriwe eh, ku- kwifata mu gihe bidashobotse iyo bavuze ngo uru- u- abangavu babonetse inzaro bafatirwa ibyemezo nandi aho ngaho nahaze kudusubiza kugira ngo bwa burezi koko bw'umukobwa bugende nta kibubangamiye niba yanacitswa agakoreye iyo mibonano mpuzabitsina aba adashobora gukuramo indi iratuma atiga ntekereza ko aribyo bizaba byiza murakoze bwadusubiza aho ngaho urakoze cyane marcel Eh, reka ubwo noneho mwanya ivete ibibazo bya marcel wabyumvise
murakoze urakoze marcel ku bw'ibibazo byiza ndahera ku kibazo cya mbere ah, cyo kuvuga ngo se ko hari imiryango myinshi ikora no koko ku buzima bw'umwana w'umukobwa ariko dukora ku- na n'inzego zitandukanye gute ku buryo abana b'abakobwa babasha kubona bya bikoresho yatanze urugero rw'uburyo n'ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango n'ubwo ah, imisoro ah, hariho itegeko ryo kugabanya imisoro yabyo ese dukorana gute n'inzego kugira ngo abana b'abakobwa babone bya bikoresho ndetse babashe n'uburenganzira bwabo bubashe ah, kubahirizwa icyo ngicyo ah, nagisubiza yuko ah, nk'uko mubizi impinduka yose nabivuzeho ni urugendo nk'imiryango itari iya leta nibyo koko tugira imikoranire n'inzego za leta mu buryo bwo gufasha umwana w'umukobwa ah, kugira ngo abashe kubona ari ibikoresho by'isuku bikwiriye ari ah, kubona n'ibindi agenerwa mu burenganzira bwe nk'umwana w'umukobwa harimo rero ah, n'uruhare rw'umwana w'umukobwa wakivuzeho cyo kugira ngo amenye ngo si uburenganzira bwanjye ni ubuhe uburenganzira bwanjye nabuharanira gute uruhare rw'imiryango itari iya leta ni ukwigisha abana ah, ku- ku bigendanye no kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo kandi uburenganzira nk'uko bi- mubizi bunajyana n'inshingano zabo ni izihe inshingano za za kominote ni izihe kandi uburenganzira bwabo ni ubuhe harimo kwigisha harimo no gukora ubuvugizi aha ngaha muranyihanganira ndavuga nk'umuryango utari uwa leta usibye kubigisha ku burenganzira bwabo ariko harimo no gukora ubuvugizi ku kibagoye wakomoje ku kigendanye no kubona ibikoresho by'isuku bigi- bikiri mu gihe cy'ubuvugizi kugira ngo ibyo bikoresho by'isuku ibi- i- ibiciro byabyo bigabanyuke bibashe kugera ndetse no ku bana b'abakobwa bose bitabasabye ikiguzi cyinshi icyo kiracyari mu buvugizi kandi ni byiza yuko itegeko ribyemeza rirahari ubuvugizi kugira ngo bibashe gushyirwa mu bikorwa nabyo buracyakorwa aho rero habamo uruhare rukomeye rw'imiryango iteye iya leta ikorana n'abana b'abakobwa ndetse n'abagore kugira ngo ibyo bikoresho bibashe kujya ku giciro kibasha ku- ku- ku- ku- kugirwa- ku- kugirwaho uruhare na bose kubonwa na bose kandi noneho na ya misoro ibashe kugabanyuka Ah, hari noneho no kubasha gushyikiriza abatabashije kugira bya bikoresho kubaha bya bikoresho harimo imiryango itari iya leta igira ibikorwa bitandukanye byo gutanga ibikoresho mu mashuri ndetse n'ahantu hatandukanye kugira ngo abana b'abakobwa babashe kubona ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango harimo n'abandi bigisha imyuga mu buryo babasha kwigisha uburyo- gukora i- i- i- ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango binyuze mu mu kubikora harimo harimo organizations zimwe zigisha ah, ubwo bumenyi nk'ubwo harimo na na social enterprises zibikora ku buryo tubona ko hari icyizere y'uko ikigendanye n'ib- n'ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango bibasha ah, ku- kubona igisubizo twarugizemo uruhare twese ndetse na cya kintu cyo kubungabunga uburenganzira bw'umwana nacyo gikomeza gukorwa no gukorana n'inzego zitandukanye yego hanyuma ati hari ni- ni- n'ibindi bibazo bi- bijyana ni- no no ku- gufata ibyemezo umwana w'umukobwa yo Yego.
ah, mwi- bamwigishije ibyo kwifa- kwifata bikanga ninde umufatira icyemezo mu bijyanye no no gukoresha uburyo bwo kuringaniza imbyaro
Yego. Ah, ni- ni- murakoze cyane ku bw'ikibazo ufata ibyemezo by'umwana w'umukobwa ku bigendanye n'ubuzima bwe bw'imyororokere ni byiza yuko ah, aha- hari amategeko uyu munsi hari amategeko ah, aho i- i- i- biracyari mu kubiganirwaho ku kigero cy'umwana n'ibyara ajya kwaka serivisi zishingiye ku buzima bw'imyororokere ku myaka ingahe uyu munsi haracyariho kuganirwa no kureba uburyo iyo myaka yava ku myaka cumi n'ine ikabasha ku- ku- kujya munsi ariko uh, iyo turebye nka- nk'iteka rya minisitiri ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani rivuga ku ku kigendanye no- n'uburenganzira no- no- n'impamvu eshanu zibasha gutuma habaho gukuramo inda Ah, tu- tu- tubona yuko zimwe muri iyo serivisi igihe umwana ya- ya- arimo ingingo eshanu ah, z- igihe yasaba iyo serivisi bimuha uburenganzira bwo kuba ubwe igihe abamurera cyangwa ababyeyi be ah, batabashije kumvikana ku ku cyemezo gikwiriye gukorerwa ku mubiri we yuko umwana ari we ufi- wifatira icyemezo cye Ah, kandi no mu bisanzwe kwaka serivisi ku buzima bw'imyororokere kuganirizwa guhabwa amakuru ku buzima bw'imyororokere ni uburenganzira bw'umwana kandi niwe wifatira n'icyemezo cyo kugira ngo abashe kumenya ayo makuru ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere haracyariho kuganirwa ku kigendanye n'imyaka n'iryari cya cyemezo kibasha gufatwa kandi ni ku myaka ingahe haganirwaho ku buryo ya myaka yagabanyuka ariko icyemezo cyo kiri mu maboko y'umwana kuba yakwifatira icyemezo yego reka noneho twakire mizero iva iva uranyumva
ndabumva neza ngo urahagana he
Eh, ntuye mu rwanda mu ntara y'amajyepfo Mhm. ikibazo cyangwa igitekerezo
Ah, jyewe igitekerezo mfite ku burezi bw'umukobwa Eh, nka hano iwacu ho turashimira by'umwihariko leta iyo yagerageje gushyiramo imbaraga mu burezi mu korohereza abakobwa kwiga ariko hari nk'ibibura twumva mu bindi bihugu cyangwa se mu mu mijyi nk'ibiki ariko bitageze mu byaro bitageze mu bice by'ibyaro dore ko dukorera mu bice by'ibyaro Mm.
Eh, ubusanzwe ndi umurezi ndigisha Mhm.
njya mbona ibibazo abana b'abakobwa bahura nabyo kubura ibikoresho cyane bitewe n'uko ntabwo leta yahita ibishobora byose ngo ihite ibikora ariko ugasanga hari ahandi ho byazamutse mu gihe mu- mu zindi ntara ugasanga bitewe no kuba babonye imiryango itera inkunga yaba- yabatera inkunga babasha kubona ibyo bikoresho bi- bibafasha biborohereza mu masuku biborohereza mu masomo yabo bahabwa n'inama ugasanga bo mu byaro bo ntabwo bajya babona izo fasilite bitaye
Wo- us- urasanga harimo rero ha- i- ikibazo ku bana bo mu cyaro ni nabo baba bafite n'amikoro tuvuge make cyangwa aciriritse ari- ariko haracyari ikibazo cyo kubona abo baterankunga ba- babonera iyo- ibyo bikoresho by'isuku
yego rwose pe Mhm. Eh, Eh, hari- ibindi mugenzi wanjye yabivuzeho mm,
bishobotse ubuyobozi bwa bwareba ukuntu bugabanya igiciro bi- bubinyujije mu misoro ba- bakagishinga ku ma ku maporoduwi afasha mu masuku kugira ngo na- na- n'abo ba- ba- batishoboye abagereho ahendutse babashe ku- kuyagura ku giciro kitabahenze kuko mbahaye nk'urugero nko mu- nko mu cyaro nkoreramo mm.
ibikoresho abakobwa bakenera mu gihe cy'imihango ushobora gusanga agapira kagura amafaranga igihumbi amafaranga igihumbi umwana w'umukobwa kuyabona cyangwa se umuryango w'abakene kuwubona bafite n'abandi bashonje ujya ubona ari imbogamizi bamwe tukababura ku mashuri bitewe n'icyo kibazo bagize
ashobora kuba afite Yego.
n'abakobwa umubyeyi afite abakobwa barenze umwe
Mm, nk'abarenze batanu ahubwo Mhm. yego urumva biba bimuruhije cyane pe ntabwo agize reka tubyite nk'indwara nubwo bari umugisha Ye- nk'abo batanu bose baka- ba- bakagira muri icyo gikorwa rimwe urumva kitaba kibaye ikibazo gikomeye Mhm.
ubwo birumvikana na mwarimu ubigisha nawe urumva ko bagize ikibazo kuko ntari bubabone bose ko yabyifuzaga keretse iyo bagize amahirwe bikabera ku kigo hoho ko baba bafite utwo dukoresho duciriritse babafashisha Mhm. Ye, urakoze cyane rero mizero iva
murakoze cyane namwe Ye, akazi keza kandi kuko kurera burya ntabwo byoroshye ni umurimo utoroshye ariko kandi ufite akamaro kanini cyane ku mwana cyangwa se no ku gihugu muri rusange ye twakire na Maurice twikeze uranyumva Maurice wiriwe yego urahagana he
ndi i burundi muri komine rango yego wowe igitekerezo ufite cyangwa se ikibazo wifuza kubaza umutumirwa
bivuga yuko inkundiro y'urwaruka bose baragerageza kuryubaka
kugira gute
bageragezaga kudufasha mu kutwigisha ukuntu twigenga mu migenzo yacu kandi kuri ubu nk'ihagurukana bumenyi hariho ibintu byinshi usanga abantu bakunda kuraba amafoto cyangwa amavidewo y'ibintu by'inhekerasoni biba byiza benshi babiheze ikindi nacyo bakikukira gusenga cyane nicyo kiba cyiza ni nayo ntererano yanjye yego urakoze cyane marise ni radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kureba cyane cyane ibijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa reka twakire mariyamu uwase mariyamu uranyumva
ndabumva mwiriwe mwiriwe neza ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane nawe uri umurezi watubwira aho icyo mwibandaho cyane mu bijyanye n'uburezi ese nawe aho wigisha iki kibazo cy'ibikoresho by'isuku by'umwana w'umukobwa naho kirahari mwebwe bihagaze gute
murakoze cyane ndatangira nshima ndashimira leta cyane ubuyobozi bwacu bwemerereye mu rwanda ubuyobozi bwacu ntako butagira ngo habashe kuboneka ibibasha ibishoboka byose bituma umwana w'umukobwa abasha kwisanga mu burezi kandi yisanga imbogamizi ari nkeya bishatse kuvuga iki hano iyo turi ku ishuri umwana w'umukobwa ku bikoresho by'isuku numvise turi kuvugaho cyane nta kibazo aba afite ntacyo ibikoresho byose birahari icyumba cy'umwana w'umukobwa kirahari gitunganije neza hanyuma uburenganzira bwose abunganya na musaza we abasha kwiga kandi iyo ageze igihe cyo guhitamo ibyo yiga umwana w'umukobwa abasha guhitamo ibyo ashaka uko yumva bitewe n'ubushobozi afite ni ukuvuga ngo ibyo byose biraboneka twagaruka inyuma mu miryango naho ndashima imiryango ko iwacu mu ngo uburezi bw'umwana w'umukobwa cyangwa uburere bw'umwana w'umukobwa bumaze gutera imbere umwana w'umukobwa uyu munsi nawe mu rugo asigaye yumva afite agaciro asigaye ari umuntu ushobora kugishwa inama cyangwa se agahabwa ibibasha kuboneka ku bushobozi umuryango ufite rero yego ngewe nicyo nashakaga kuvuga cyane ko uyu munsi ubona ko uburezi bw'umwana w'umukobwa buteye imbere imbogamizi yahura nazo ni za zindi n'ubundi z'uko turi mu rugendo n'ubundi rwo gutera imbere nk'igihugu turi ku rugamba rwo kumva ko hari ibigomba guhinduka niho imbogamizi nyinshi usanga ziva ariko nazo ubona ko buhoro buhoro urugendo ruracyari rurerure ariko tuzarurangiza yego mariyamu ni byiza uravuga ko hari byinshi byagezweho ariko urebye baravuga ngo ntabyera ngo de urebye ugatekereza nk'ahashobora gushyirwa ingufu cyangwa ahakeneye gushyirwa ingufu muri ubwo burere bw'umwana w'umukobwa ubona ari nka hehe
ahakenewe gushyirwa ingufu mu burere bw'umwana w'umukobwa ni ahantu habiri uko njye mbibona aha mbere hakomeye ni mu muryango kuko burya umuryango niryo shuri niryo rerero rya mbere ku mwana uwo ari we wese ariko cyane cyane ku mwana w'umukobwa hakenewe umuryango cyane kuko nko mu burezi baratubwira ngo niba ushaka kurera umwana uzavuka kuri generasiyo y'ejo hazaza urera uwo ufite uyu munsi kugira ngo uburere umuhana we azabuhe uwo azabyara icyo gihe wowe ushobora kuzaba utagihari rero ahantu hambere hakomeye cyane ni mu muryango niho dukwiriye niho hakwiriye gushyirwamo imbaraga kugira ngo umuryango wumve ko ari inshingano zawo ababyeyi bumve yuko ari inshingano zabo kurera kandi bakarera neza bazi ko barebera igihugu aha kabiri ni ku miryango itegamiye kuri leta ifite cyane gahunda z'uburezi bw'umwana w'umukobwa cyangwa se gufasha umwana w'umukobwa n'umugore muri rusange noneho bagashyira mu bikorwa ingamba cyangwa se gahunda zabo mu buryo bukwiriye kandi bakagerageza kureba amaso bakayagura bakareba mu bice byose by'igihugu hari mugenzi wanjye wavuze ngo mu cyaro ngo ntabwo bababona bakagerageza kureba mu bice byose by'igihugu ntibase n'abibanda ahantu hamwe cyangwa se ngo hagire aho bagera cyane ahandi ntibahagere nshimira sefu generesheni cyane kubera ko icyo cyo yo yaragikoze uyu munsi turayibona turi mu mujyi wa kigali ariko twajya no mu ntara tukayisangayo byibura icyo yaragitekereje n'abandi rero nk'imiryango itegamiye kuri leta barebe cyane bagerageze kwagura amaso yabo ntibibanda ahantu hamwe murakoze ndagushimiye cyane nawe rwose wase mariyamu kuri ibyo bitekerezo uduhaye ugire akazi keza nawe mu murimo wawe wo kwigisha
murakoze cyane namwe ibihe byiza n'akazi keza urakoze ye reka noneho twakire umwana w'umukobwa mbanze nisegure kuri nizigiyimana jean claude wihangane gatoya rwose turakugeraho mu kanya ariko tubanze twakire uyu mwana w'umukobwa alice uranyumva
yego ndabumva neza yego alice rero nawe nguhaye ikaze ku ijwi rya amerika ntabwo dukunze kubona abantu b'igitsina gore baduhamagara ariko rwose biranshimishije kubona barimo kugira uruhare muri kiganiro ndagira ngo wowe nk'umwana w'umukobwa wakurikiye ikiganiro utubwire muri makeya wowe uko nawe ubibona ubona uburere bw'umwana w'umukobwa ubona afite izihe mbogamizi muri makeya cyangwa se wowe aho umuryango save generesheni waba waragukuye n'aho wakugejeje muri kino gihe
yego murakoze nk'uko n'ubundi babivuze ngo nitwa rike mperereye mu rwanda mu karere ka nyagatare uburezi bw'umwana w'umukobwa wenda ngereranije no mu bihe bya kera ko nagiye numva amateka bari uburezi bisa baherezaga abana b'abakobwa ugasanga akenshi abahungu barumva ko aribo bashoboye abahungu nibo babasha kwiga ariko ubungubu uburezi bw'umwana w'umukobwa bumaze gutera imbere usanga twese twiga kandi tugafatwa kimwe ugasanga amasiyanse imyuga itandukanye n'abana b'abakobwa natwe dufitemo agaciro hanyuma imbogamizi zigihari icya mbere wenda uretse ko nkange wenda nagize amahirwe nkabona umuryango sefu generesheni ukamfasha mu kwiga kwanjye ariko hari n'abandi wenda bakiri mu byaro usanga batabasha kubona ubufasha nk'uko bikwiriye ikindi abana b'abakobwa bageze mu bihe by'ubwangavu nyine bitewe n'ubushobozi bw'ababyeyi usanga bageze muri ya myaka y'ubwangavu ugasanga bashaka nyine gusa neza ugasanga bashaka kubaho mu bundi buzima hanyuma mu gihe batabonye uko ababyeyi babo babaganiriza babatware neza muri ubwo burere ugasanga bataye amashuri bagiye nko wenda nko mu tuzu two mu rugo nko mu mujyi izo ni imbogamizi zigihari izindi mbogamizi usanga harimo nko gutwara inda zitateganijwe ugasanga umwana muto w'imyaka cumi n'itanu cumi n'itandatu rwose atwaye inda izo ni imbogamizi zigihari wenda bitewe n'uburere muri sosiyete uburyo abayeho ko hari n'ababyeyi batabasha gusobanurira abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ariko ngarutse kuri save genereshenizi njyewe nanayishimira cyane kuko yaramfashije yewe wenda niga mu wa kane nigaga mu kigo cya bodingi ariko mu buryo iwacu ntabwo yabashaga kubona imerivare njye nigaga ntaha ariko aho namaze kugera muri save genereshenizi yantangiye minerivare kumva mu rugo ntibari kubona ibikoresho na minerivare kugira ngo nanjye nige ndi bodingi ntabwo byashobokaga ariko nagereye muri sefu generesheni ikantangira minerivare rwose nabashije kwiga neza nta kibazo nanjye mbasha kwiga indi bodingi nk'uko abandi biga nabasha gukurikirana yanjye neza ndetse n'ibitsindi birazamuka ikindi sefu generesheni idufasha hari ukuntu bagira bakavuga ati ni ukwiha intego wowe hari ukuntu usanga umuntu yiga ariko akavuga gusa ni ukwiga ariko maze kugera muri sefu generesheni hari ukuntu nasanze wowe ubwawe wicara ku giti cyawe ku intego ukavuga ngo uku nguku muri iki gihembwe ibigiye kugerwaho ngomba kugira ntibyereranyije ngomba kugira amanota ya naya ukiha intego n'ibyo ugomba kugeraho ubwo nyine ukabasha kuba ubuzima bufite intego ukabasha kubaho nyine utekereza waba uri no kwiga wabasha ukuntu nyine ku ishuri haba harimo bikunda ukuntu ugasanga umuntu agendera mu kigare ariko kuba wabaga warihaye intego ukavuga uti nintaha nzita nzajya kuri save generation ndeba bambaze bati wari wihaye iyihe ntego ndetse intego zawe wabashije kuzigeraho niba utarazigezeho ni izihe mbogamizi wahuye nazo nyine bikagufasha kwiga ufite intego hari ukuntu save generation igenda ifasha abana batsindwa ugasanga nyine nk'uko tuba baba bagufasha wenda bakushyira nka minerivare ariko imitsindire yawe ikaba kuzamuka ibyo ugasanga urasubiza ariko cyitwa one on one stop counseling aho baganiriza umwana babona atsindwa bakamufata ari wenyine atari kuvuga ngo ni bose bakamuganiriza bakamuha icyo bite ni iki kitagenda bakagerageza kukwisanzuraho rero nawe ukisanzura ukabona kuko ni umuryango ni abantu bakuri hasi ukaba wabasha kuba openi niba waba ufite ikibazo utabasha kuganiriza umuntu ariko bukabibaganiriza bakaba bakugira inama ukabasha gutsinda ibyo ngibyo mu mutwe urakoze cyane rwose alice kuri uyu musanzu muri kiganiro ndagushimiye cyane kandi ukomeze wige neza ukurikize n'izo nama ugirwa n'abakwigisha ndetse n'uwo muryango ugufasha mu buzima busanzwe twakire noneho jean claude jean claude yego yego komera urahagana he
uraho turahema yego uri hehe se ubu
nagerageje gukurikira ikiganiro yego igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza umutumirwa
icyifuzo cyane cyangwa icyo nterera ni uko abana bose ni abana ku bababyaye yaba umukobwa cyangwa umuhungu abana kandi bakwiye kugira icyubahiro kingana imbere y'umubyeyi wabo nicyo gituma kandi nabo bakwiye kugira inyifato nziza ingeso nziza mu kibano kugira ngo ibyo bituma batabaraba neza bihave bajye barabaraba neza
uravuga abana
yego niyo ntererano yanjye
urakoze cyane jean claude nizigiyimana kuri iyo ntererano ye tugaruke ku mutumirwa wacu ivete wumvise ibimaze kuvugwa hari mwarimu mariyamu hari uriya mwana w'umukobwa tubwiye byinshi cyane ndumva tubwiye byinshi mubafashaho nagira ngo niba hari icyo wumva wakongeraho muri makeya mu bijyanye na cyane cyane n'uburyo inzitizi zishobora kuvaho ku mwana w'umukobwa aba ariho dukomereza
murakoze nshimira ku bagize uruhare nyine mu kiganiro ari mwarimu ari mariyanne ndetse n'abandi nibyo ni koko hari byinshi bimaze gukorwa cyane nakomeje kubivuga ndetse no mu gutangira ni byiza yuko dufite igihugu giha uburenganzira giha umwana w'umukobwa ijambo ridasize n'umuhungu tukaba hariho na gahunda nziza y'uburezi budaheza uburezi budaheza kandi uburezi kuri bose aho ari umukobwa ari umuhungu ndetse yewe n'abagore n'ababyaye n'abagabo babasha kujya mu ishuri bakiga bakabona bwa burezi budaheza umuntu kandi butagira uwo busiga inyuma icyo ni ikintu cyo kwishimira niyo turebye yuko dufite n'amategeko aha wa mwana w'umukobwa ari uri mu giturage ari uri mu buzima bukennye ari uwo mu mujyi ndetse n'ubuzima bukize ubuzima bwose bikabaha amahirwe angana yo kubona uburezi ndetse no mu mategeko yacu akabishyigikira mbona ari ikintu cyo kwishimira ariko nk'uko twabivuze haracyari inzitizi koko zitandukanye zanagiye zigarukwaho ari mu buryo bwo kubona bya bikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango ku bana b'abakobwa kubona ibikoresho bikiri ku giciro gihanitse bigihenze ari kubona n'amafaranga y'ishuri aho ni umuryango ubasha kuba ufite ubushake bwo kohereza umwana wabo mu ishuri yaba umuhungu yaba umukobwa ariko umuryango ufite ubushobozi bukeya bwo kohereza wa mwana ab'umuhungu cyangwa ab'umukobwa kuba imiryango igifite ubwo bushobozi buke hari n'imyumvire y'imiryango nibyo koko nk'uko impinduka yose ari urugendo hariho n'imiryango iba igifite imyumvire ikiri hasi itumva impamvu yo kohereza umwana mu ishuri ni inzitizi zigihari zigiye zitandukanye ariko izo nzitizi hari icyakorwa icyakorwa bitavuze ngo ni igishya hari n'ibisanzwe n'ubundi bikorwa ari ari ku rwego rwa leta ari ku rwego rw'imiryango itari iya leta ari no ku muryango nyarwanda muri rusange kuba hari ubushake bw'umuryango bw'ababyeyi kumva ngo ni byiza kohereza umwana wanjye mu ishuri ni impinduka nziza kuko iyo tugereranyije n'ibindi bihugu hari aho usanga umubyeyi w'ubwe yaba afite byose ariko atumva impamvu yo kohereza umwana mu ishuri ubwo rero abe yumvise uyu munsi araharanira yuko yakohereza umwana we mu ishuri akarwana no gushaka ubushobozi bw'uburyo yohereza umwana mu ishuri uburyo amwishyurira amafaranga y'ishuri uburyo amugurira ibikoresho akaba yabibona bimugoye ariko afite bwa bushake icyo ni ikintu cyo kwishimira kandi gikwiriye kuguma kugumaho hari n'ikindi cy'imihindagurikire mu mitekerereze yo kuvuga ngo mu bana nabyaye ndohereza ndi hariho aho mu myaka yashize wasangaga umubyeyi yavuga ngo ndohereza umuhungu ariko umukobwa we araguma mu rugo afashe imirimo yo mu rugo ni icyo kwishimira uyu munsi y'uko hamwe na leta yacu y'uko hariho ikintu cyo gushyigikira uburezi bw'umwana w'umukobwa ku buryo ari umwana w'umukobwa ari umwana w'umuhungu bose bafite uburenganzira bungana ku burezi babasha kujyanwa mu ishuri babasha kwiga icyo nacyo ni ikintu cyiza cyo kwishimira kandi cyo guhozaho yuko nta mwana yaba umukobwa yaba umuhungu udakwiriye kubona uburezi kandi butamuheza bijyanye n'icyo ari cyo yaba umukobwa cyangwa umuhungu yaba uwo mu muryango ukennye cyangwa ukize dore yuko hariho n'uburyo bwiza bwo gufasha n'umwana wo mu muryango utishoboye kugira ngo abashe kubona uburezi
reka turebe ko twakwibanda cyane ku bintu byagakwiye guhinduka kugira ngo abantu babashe ku iyo myumvire nyine ibashe guhinduka abantu bose bagendeye ku murongo umwe bumva ko abana bose bareshya myihanganire gatoya hari abategereje ku murongo wa telefone tutaza kubabura telefone zabo zidacika reka tubanze twakire bernard kanyarwanda uranyumva
ndabumva wiriwe urahagana he
ko uzwi mu kinyarwanda bernard ni mu rwanda igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
igitekerezo cyangwa ikibazo mu magambo makeya hari benshi bakomeje gutegereza
bisa nkaho naba ndi gushima bitewe na leta y'u rwanda ukuntu yasize ingufu mu kwita ku bana b'abakobwa usanga akenshi imirimo y'ubwubatsi imirimo yo kubaza ubukanishi usanga akenshi mbere ari abagabo bayikoraga ariko ni ukuvuga ngo muri iki gihe mu rwanda aha n'abakobwa barubaka bakanika amaradiyo bakanika amateleviziyo barasakara baraguyemezamiri mu makampani runaka ariko ni ukuvuga ngo n'ibindi bihugu bikenewe wareberaho ese ibindi bihugu byose bigomba kumenya yuko ari n'abakobwa ari abantu bafite ari abantu bazi gukora ni kimwe n'abasaza babo b'abahungu igihugu ari igihugu ngewe naba nzi ibihugu bigiye nagiyemo nsanga umukobwa ngo ntabwo yemerewe kugira ute ngo kukurira ngo ajye gusakara kandi mbona aho ngaho ari ihohoterwa umukobwa ngo ntabwo yajya ngo wenda mu gisirikare kandi umukobwa arashoboye kuko n'ibindi bihugu byareberaho bikarebera hamwe ahubwo bikareka guheza abakobwa kuko n'abana ni abana barafite barashoboye kandi urakoze cyane kuri ubwo buvugizi bernard twakire na siriro muvunyi turi kumwe amahoro amahoro yekomera urahagana he ndabumva cyane uri he ndi mu rwanda ndi mu rwanda mu karere ka kayonza yego nawe tanga umusanzu wawe muri makeya
muri makeya ntabwo ndi bujye kure y'ibitekerezo bagenzi banjye batanze gusa ndabanza nshime leta y'u rwanda kubera ko yitaye ku burere bw'umwana w'umukobwa umwana w'umukobwa ariga nta pfunwe ariga nta kibazo gusa imbogamizi zo ntabwo zabura ku bijyanye n'ibikoresho by'isuku by'abana b'abakobwa kuko kugeza na n'ubu niyo miryango nterankunga itegamiye kuri leta nayo numva bari bakwiye kwibanda cyane mu byaro mu byaro kuko njya mbona abana benshi baba bararetse ishuri ntabwo mba nzi ngo impamvu ni izihe bakagerageza kuko niyo harabuganiriza bakakubwira ko ari impamvu y'amikoro numva ibyo byari bikwiye hanyuma nkagaruka ku ruhare rw'ababyeyi kuganiriza abana ndumva aricyo kintu cya mbere buri mubyeyi ahari nanjye ndi umubyeyi mfite umwana umwe w'umukobwa ariko ngerageza kumuganiriza nubwo ari mutoya ariko mparanira yuko yazavamo umuntu kandi yazavamo umuntu uzi kwifatira umwanzuro ku buzima bwe ubwo rero ababyeyi bagomba kugira uruhare bakaganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere kubera ko
ubanza telefoni icitse reka tube twakira komeza komeza ukomeza usoza igitekerezo cyawe telefone yasaga nk'icitse
muri kunyumva noneho iyi turakumva
bakaganiriza abana babo kugira ngo zino nda zitateganyijwe zigabanyuke kuko mbona nta n'undi muti ahubwo ngo baboneze urubyaro bagira gute ntabwo aricyo cyihutirwa icya mbere ni ukuganirizwa ku buryo abazi neza yuko imyaka aba agezemo aramutse akoze imibonano ashobora kuba yakwandura indwara ashobora kuba yakwara yatwara inda imburagihe hanyuma ibikoresho by'isuku rwose leta ntako itagira ariko bagakomeza kubitekereza no gutekereza ku bantu bo mu byaro rwose kuko burambona baharenganira cyane n'ibyumba n'ibyumba byihariye by'abakobwa ku ishuri nabyo bikiyongera amazi ibyo byangombwa byose bikaboneka kuko ntabwo ari ko amashuri yose ntabwo hamwe neza ko ari kose biba bihari kubera ko ntabwo iterambere rigera ahantu hose icyarimwe biba bisaba n'izindi mbaraga murakoze cyane yego ndagushimiye cyane nawe sirira twakire noneho fiyete fiyete uranyumva fiyete uratwumva reka noneho tube twakiriye riyo riro riyo sinzi niba ariyo mazina yawe cyangwa ari ayo ukoresha kuri
n'amazina ni erize nshimiyimana erize nshimiyimana niwe uri muri niwe uri muri zambiya
ndi muri zambiya yego yego igitekerezo cyawe muri makeya nawe cyangwa ikibazo
ese niyumvira cyane ku kibazo cya matange kijyanye n'uko kuri bashiki bacu bashiki bacu bwa mbere ni uko bwa mbere tubashyigikira bigaye n'uko bashiki bacu bwa mbere bwa kabiri ni uko turakeneye cyane cyane ibisigo binini bya bashiki bacu cyane cyane tubona mu gutera imbere ahajya i burundi icyumviro cyanjye ni uko nka cyane cyane butangura kujya mu gushyikirwa bakajya mu nzego ndamaze kubona cyane nko muri colombia tarabonye umusekirasi cy'umukuru w'igihugu yari mu fasoni nk'ibyo nanjye ndifuza ko natsinda iwacu i burundi kugira cya mbere cyangwa icya kabiri kugeza kuba umupasoni ndakunze kubyifuza cyane cyane n'iburiburi akaba byabaye mu binyanga uwo mbwa akaba ni mu gihugu byanezera cyane oke urabya iwacu igihugu cy'iwacu i burundi ni gake ushobora gutanga nk'umuntu ari mu nzego za leta cyane cyane izo hejuru ari umukenyezi
urifuza ko ibyo byahinduka rero bifuza ko bifuza ko byohinduka bagahabwa ikibanza kinini twabashyigikira kumwe bakifashisha byinshi kugira ngo ijwi ryabo ritere rijya mbere bagire icyo baterera ku gihugu ijwi ryabo ryumvikane ibyumviro byabo bitere bijya imbere
urakoze cyane nshimiyimana kuri ubwo buvugizi ukoreye abakenyezi mu burundi ndagushimiye cyane noneho twakire fiyete fiyete noneho uranyumva alo fiyete ntabwo nzi ikibazo telefoni ye ifite ku buhanga bw'ibyuma arambwira ko ahari ariko namuvugisha ntanyumva ahari reka noneho dukomeze ikiganiro n'umutumirwa wacu ivete hari abakomeje gushima imikorere uburere bw'umwana w'umukobwa mu rwanda bashima ubuyobozi ariko bakavuga bati no mu byaro mu byaro mu byaro urumva hari inama mwatanga ku bijyanye n'abari mu cyaro mu bijyanye n'uburere bw'abana ijambo ni iryanyu
murakoze kandi ndashimira abakomeje gutanga n'ibitekerezo byabo ni koko hari icyo nabwira ku bari mu byaro nibyo hari ibikorwa bigenda bikorwa ari na leta kugira ngo bizamure uburezi bw'umwana w'umukobwa ari mu cyaro ari no mu mujyi ariko nubwo bimeze bityo nk'uko byagiye bigaragara harimo zimwe mu nzitizi zigihari harimo wenda natanga urugero nk'icyagiye kigarukwaho cyane nko kubona ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango ku bana bari mu cyaro aho ngaho twakomeza gukora ubuvugizi ntabwo ari save generesheni gusa yonyine ahubwo n'imiryango ikorana n'umwana w'umukobwa ndetse n'imiryango itari iya leta itandukanye kugira ngo ibikoresho by'isuku bibashe kugera aho bitaragera ari mu gice cy'icyaro ndetse usibye gukora ubuvugizi no kugira ngo habeho kugira ngo n'ibyo bikoresho bibashe kugera hose aho bitaragera mu gice cy'icyaro reka twakire noneho umwana w'umukobwa kugira ngo nawe agire icyo yavuga muri kiganiro vanessa uranyumva
ndabumva neza ikaze ku ijwi ry'amerika nawe reka tuguhe ijambo ugire icyo watubwira mu bijyanye n'uburere bw'umwana w'umukobwa muri make cyane
murakoze nk'uko mubivuze nitwa umutoni wa vanessa nkaba maze imyaka irenga itatu ndi umugenerwabikorwa wa save generation organization muri iyo myaka rero hari byinshi save generation yagiye idufasha nk'abana b'abakobwa byagiye bidufasha mu burezi bw'umwana w'umukobwa icya mbere save generation yatwigishije kwitinyuka itwereka ko ejo hacu hazaza ari heza ndetse muri yo tukabona n'urugero urugero nk'umuyobozi mukuru wa save generation ni umugore ibyo byatumye tumufatiraho urugero bikadutera imbaraga y'uko dukoze cyane natwe twazagera imbere heza ikindi kintu save generation yadufashije ni ugutanga ibikoresho by'isuku ku bana b'abakobwa ibyo bigakemura ibibazo bimwe na bimwe abakobwa bahura nabyo nko kubura padizi mu gihe cy'imihango bigatuma bamwe batajya ku ishuri ibyo rero icyo kibazo ku bana bagize amahirwe yo kuba abagenerwabikorwa ba save generation icyo kibazo nacyo cyarakemutse hanyuma nk'uko tubizi muri sosiyete nyarwanda cyangwa se muri sosiyete zitandukanye hari ukuntu bafata nk'umwana w'umukobwa wize noneho imibare amasiyanse tekinike nk'umuntu nyine utavugirwamo umuntu udashobotse sefu generesheni rero ije icyo ngicyo yagikuyeho itwereka ko dushoboye ko ibyo basaza bacu bakiga natwe twabyiga bigatuma twirengagiza ayo magambo yandi ari muri sosiyete urugero nanjye nizi mu byo nizi harimo imibare harimo ikoranabuhanga ni urugero rero ko sefu generesheni rwose hari icyo yadufashije ikindi biragaragara ko hari abana baterwa inda bitewe n'amakuru y'ibihuha bafite urugero bakababwira ko barabakiza umwaku ni kuba bashobora gukira ibiheri igihe bakoze imibonano mpuzabitsina ibintu nk'ibyo ngibyo sefu generesheni rero iduha amakuru ikatubwira ko ikatwereka amakuru y'ibihuha ikatwereka n'amakuru ayo ari yo ibyo rero bituma abana b'abakobwa bata ishuri kubera ko batewe inda kubera amakuru y'ibihuha bahawe bigabanuka hanyuma ikindi sefu generesheni idufasha itwigisha kwifatira umwanzuro itwereka ko ubuzima ari ubwacu niba hari aho ushaka kugera rwose nta kintu cyagukoma mu nkokora kuba umukobwa ntabwo ari ikosa nta n'ubwo ari icyaha ahubwo ni umugisha kandi wakoresha ukagera kure murakoze cyane murakoze cyane rwose ndagushimiye vanessa reka dukomeze ikiganiro ku buhanga bw'ibyuma yego reka dusubire ku mutumirwa wacu ndabona tugenda tugana ku musozo nk'ikintu wumva ufite ku mutima ivete ikintu wumva ufite ku mutima wifuza kuba wasangira n'abatwumva muri uyu mwanya kugira ngo tutaza gusoza ikiganiro utakivuze ariko muri makeya
akoze ikintu mfite ku mutima ni ukongera gushishikariza abatwumva baba bakuru baba batoya baba abakobwa baba abahungu baba abagabo n'abagore yuko uburezi bw'umwana w'umukobwa bwagirwamo uruhare na twese twese dukwiriye kumva yuko ni inshingano yuko tugira icyo dukora kugira ngo umwana w'umukobwa nawe abashe kubona uburezi kandi noneho kubona uburezi ku mwana w'umukobwa ntago ari ari feva ntago ari ntago ari ntabwo ari feva tuba twamugiriye ahubwo ni uburenganzira bw'umwana w'umukobwa kubona uburezi bungana n'ubw'umwana w'umuhungu ni uruhare rero rwa twese duhereye ku mwana w'umukobwa ku giti cye akwiriye kwiyumva yuko afite ubwo burenganzira akwiriye guharanira yuko abugeraho kandi ikindi ni abagize umuryango ari ababyeyi bagira uruhare runini cyane rwiza mu kwigisha umwana babasha no kugira uruhare rutuma umwana w'umukobwa atabasha kubona uburezi bungana n'ubwa musaza we ni ugukangurira rero ababyeyi kohereza abana b'abakobwa mu ishuri bakiga kandi nabo bafite ubushobozi dukurikije n'ubuhamya cyangwa inkuru twagiye twumva mu bana b'abakobwa umwana w'umukobwa arashoboye nk'uko twagiye tunabyumva ni byiza rero yuko abona ayo mahirwe abasha kwiga nawe akiteza imbere ibyo birareba ari mu burezi mu mashuri umwana w'umukobwa nubwo bisanzweho ariko birusheho yuko umwana w'umukobwa ahabwa agaciro nubwo bisanzweho umwana w'umukobwa arushaho rwose kubona uburezi bumufasha aho ngaho harimo na cya kindi cyagiye kigarukwaho ibyamuzitira byose birimo ibikoresho birimo kubona minerivare ndetse n'ibindi nsaba ari imiryango umuryango nyarwanda nsaba imiryango itari iya leta ndetse n'igihugu yuko dukomeza rwose gushyira imbaraga mu gushyigikira no gufasha umwana w'umukobwa no mu kumufasha kugira ngo ibyamuzitira byose bikamubuza kugera ku burezi bukwiriye bibashe kuva mu nzira ze nawe abashe kugera ku rwego rwo kubona uburezi bungana n'ubwa musaza we kandi tunashimira cyane yuko hariho amategeko meza arengera umwana w'umukobwa reka akomeze gushyirwa mu bikorwa ku buryo umwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu babasha gufatanyiriza hamwe bakabona uburezi bukwiriye kuko twizera neza yuko iterambere twifuza ari iry'umuntu ku giti cye ari iry'umuryango ari iry'igihugu rizagerwamo uruhare na bose ari umwana w'umukobwa afite uruhare ari n'umwana w'umuhungu afite uruhare yereka ngo ushimire rero cyane rwose kuba witabiriye iki kiganiro Ah, nash- nifuzaga guha ijambo nshimiye imana pacifique Ah, pacifique ushobora kuvuga eh, akantu gatoya mu masegonda dusigaranye gato cyane yego ndabumva Eh,
ikintu mbanza kuvuga ni pacifique mu karere ka kamonyi yego nyarutsa am- amasegonda make cyane
Eh, ikintu nshaka kuvuga mbere na mbere ni ugushimira umuryango wa sefu generation kuko waje ukatwegeranya na- na bashiki bacu ukaduha amahugurwa ukatwereka yuko nabo bashoboye mu byo bakora buri munsi kandi ukatwongeraho ko ku mahugurwa ajyanye no kugira intego ndetse n'icyizere kandi mu- mu byo yaduhaye nk'inyigisho ntiyabigumishije mu magambo gusa kuko yaduhaye n'ibikoresho bijyanye n'isuku yego reka ngo ushimire rero umbabarire rwose reka ngo ushimire nshimire n'abandi bose twari kumwe ku kiganiro tuzongera tugisubukure undi munsi nshimire abo ku buhanga bw'ibyuma ari santos na nadia taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire ibihe byiza